Iri n'ijwi rya Amerika ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti muduteze amatwi namwe mwese mucugurura amaradiyo yanyu twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na Fide Niyongabo ateramije ibi biganiro uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki indwi z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini ku nama nshingamateka y'umuryango w'iburaya ivuga ko itewe impungenge n'icuka kiri mu burundi aho ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ribandanya kwibonekeza no kuri bamwe mu baba mu bwiza mu karere ka rucuru muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bagiriza leta kubaheba mu gihe batewe canke banyazwe inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'uburundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi duhere ku makuru yo mu karere aho inama nshingamateka y'umuryango w'iburaya ivuga ko itewe impungenge n'icuka kiri mu burundi aho ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ribandanya kwibonekeza mu ngingo rusangi yafashe ku munsi wa gatatu ihamagarira umuryango w'uburaya kugumizaho ibihano wafatiye leta y'uburundi inasaba ko amafaranga ahabwa abasirikare n'abapolisi bari mu bikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano ku rwego rwa onu na afurika yohagarikwa umuvugizi wa perezida nkurunziza jean claude karegwa ndenzako yemeza ko ubutegetsi bw'ibujumbura budatewe ubwoba n'izo ngingo ni inkuru ya mugenzi wacu eroje wirikaneza ari nairobi abashingamateka b'umuryango wa buraya basaba ko amafaranga ahabwa ingabo z'abarundi zimwe amisome muri somaliya atosubira gutangwa co kimwe n'ayahabwa abandi basirikare n'abapolisi b'abarundi bari mu bikorwa vyo kugarukana amahoro n'umutekano haba ku rwego rwa onu canke ubumwe bwa afurika mu bihugu bitandukanye basigura ko ayo mafaranga afasha mu gushigikira no gukomeza ubutegetsi bw'uburundi bukanikubita ku gatuza ko ibintu bigenda neza hagati mu gihugu ari nayo mpamvu batumwa ko gufasha ahandi hari ingorane ikindi bashimangira ni uko ayo mafaranga adakoreshwa ku neza n'inyungu y'abanyagihugu bose b'abarundi abashingamateka b'uburaya basubiye kwemeza ko bashyigikiye icyemezo c'umuryango wabo co guhagarika imfashanyo wa leta y'uburundi biciye mu ngingo ya mirongo icenda na gatandatu y'amasezerano y'ikotonu hamwe no gufatira ibihano abategetsi bamwe bamwe bagirizwa ivyaha vyo guhohotera kiremwamuntu harimwo kubankira kuja ku butaka bwa buraya no gufata amafaranga bafiseyo ku makonte mu nama bahoramwo ya mirongo itatu na rimwe inwakishote muri Mauritania abakuru b'ibihugu vya Afurika ariko bari bashigikiye ko ibihano vyafatiwe Burundi vyovanwaho mu itangazo ryabo abashinga amateka y'ibihugu vya Buraya bavuga ko batewe umutima uhagaze n'icuka kiri mu Burundi bemeza ko muri ico gihugu hari amabakorwa atari make harimo ubwicanyi ndengerabutungane ukobereza abantu igufa ukubafungira ubusa hamwe no kubanyuruza bibutsa leta y'u Burundi ko iri mu bihugu bigize umugwi w'akanama ka ONU karaba ibijanye n'agateka kazina muntu bakayibwiriza gukora ibi bikurikira kwemera gukorana n'umugwi wa ONU ujejwe gutohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka 2015 n'abahinga ba ONU batatu baraba ivy'agateka kazina muntu no guhuruhusha gwo kwinjira mu gihugu umwanditsi wa ONU ajejwe gutohoza ibishikira baranira agateka kazina muntu inama nshingamateka y'uburaya ihamagarira kandi leta y'uburundi kubaha amasezerano ya arusha nk'igikoresho catumye amahoro n'umutekano bisasagara mu gihugu no kubahiriza uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro n'ubwo kuja hamwe mu mashirahamwe urwo rwego rwiyamiriza ukuburabuzwa n'iterabwoba bikorerwa amenyeshamakuru abaharanira agateka kazina muntu hamwe n'abanywanyi b'imigambo itavuga rumwe n'ubutegetsi rusaba leta kurekura abantu bane bari mu baharanira agateka kazina muntu bafunzwe bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu n'abanywanyi batatu b'ishirahamwe parsem bafungiwe umuramvya hamwe na germain rukuki wo mw'ishirahamwe ry'abakisubiza amategeko afungiwe ingozi ubutegetsi bw'ibujumbura bunasabwa kandi gutohoza vyihuse kw'inyuruzwa ry'umunyeshamakuru jean bigirimana kugira ngo ukuri kuja habona abashingamateka b'uburaya bashimangira ko barajwe ishinga n'abarundi barenga umuriyoni bari mu bukene butagira izina bakeneye imfashanyo hamwe n'abandi barenga ibihumbi amajana na cumi bahungiye mu bihugu bibanyi ivyo bihugu vyingingwa kutarungika mu Burundi abadakeneye gutaha ku bushake bwabo abo bashingamateka basigura ko bicuza kubona ibiganiro bihuza abarundi bihagarariwe n'akarere vyarahagaze bagahamagarira impande zose kutabibera intambamyi na cane cane abategetsi b'uburundi kubisubiramwo ataco barinze gusaba inama nshingamateka y'uburaya yemeza ko ifise ubwoba ko injyane za politike mu burundi zishobora guhindukamwo ikibazo c'amoko kuko hari inzandiko n'amajambo y'abategetsi bamwe bamwe abiba urwanko mu bantu bafatira mu kivunga batavuga rumwe na leta abo mu mashirahamwe yigenga amenyesha amakuru hamwe n'abatutsi nk'abansi b'ubutegetsi bategerezwa kurimburwa ihamagarira impande zose mu Burundi kwirinda imvugo canke ingendo yotuma ibintu vyunyuka mu gihugu canke ngo umutekano w'akarere ubangamirwe mu minsi iri imbere inama nshingamateka y'uburayi ivuga ko yumvise ijambo rya perezida nkurunziza yashikirije avuga ko atazosubira kwitoza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muga bisaba amakungu kubandanya akurikirana ibiba mu burundi atitaye kuri iryo jambo yibutsa ko inzira imwe yonyene yo gutunganya amatora meza mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ari ukurekera abantu uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro kuronka amakuru no gushiraho icuka gituma abaharanira agati kazina muntu bashikiriza iryo bagona badatinya guterwa ubwoba canke guhamwa ijwi rya amerika ryifuje kumenya uko leta y'uburundi yakiriye itangazo maze rihamagara jean claude karegwa ndenzako umuvugizi wa perezida nkurunziza muri make yatubwiye ati ubutegetsi bw'ibujumbura ntibutewe ubwoba na gato n'ingingo zifatwa n'umuryango wa buraya bariko bakora akazi kabo ka misi yose niko bama niko ndenza karangiza avuga ashimangira ko inama nshingamateka mu bisanzwe yishurwa na igenzi yayo ari ukurinda ico inama nshingamateka y'uburundi nayo izishura eroje burikaneza nairobi ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika i washington dc bamwe mu baba mu bwiza mu karere ka rucuru muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bagiriza leta kubaheba mu gihe batewe canke banyazwe barimwo abo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ko abantu babo babandanya kwicwa n'amatungo yabo akanyagwa kandi leta ntigire icyo ibikorako umumenyeshamakuru wacu claude ganza munyamagana araduha inkuru y'idonido buri munsi iyo dutewe buri munsi iyo tunyazwe tubimenyesha leta ariko leta ntacyo ibikoraho kandi iyo ubundi bwoko bubaye tushe bugakorwaho leta irentervena bikomeye cyane n'umwe mu baturage bo mu gace ka bwiza muri teritwari ya rucuru mu ntara y'ikivu y'amajyaruguru ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo aba baturage bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ko ikibazo bafite bagihuriyeho n'abandi bo mu bice bitandukanye aho imitwe yitwaje intwari irimo fdlr nyatura n'iyindi ikomeza kubabangamira mu buryo bukomeye bavuga ko igihe cyose batewe bamwe muri bo bakicwa n'inka zabo zikanyagwa babimenyesha ubuyobozi ariko ntihagire icyo bihindura ku buryo babayeho ikintu kidukomereye cyane ni uko batadufata nk'uko bafata ubundi bwoko umutwe wose wa fdr waza ishaka mututsi gusa byaratuyobeye ukuntu baza bagatwara inka zirenga mirongo itandatu bakica n'umusore wari urimo w'umututsi uziragiye batwaye inka saa munani defense ya leta iri nkare hakurya ntabwo iri kure umuntu arapfa ni nk'isazi ntawe umukurikirana ntawe umenya ngo byagenze gute ikigaragara ngewe mu bintu byumvikana ni uko harimo akagambaneka ko yaba badakora ntabwo ifite imbaraga leta ntiyari yagerageza kubakurikirana byaratuyobeye rwose mudufashe aba baturage bavuga ko ibibazo byabo bimaze igihe ariko byakomeje kwirengagizwa n'ubutegetsi mu bihe bitandukanye ikintu cyadufasha ni uko leta yageraho ikumva ubwoko bw'abatutsi ko bwabangamiwe kuva kera kuva icyenda gatandatu nta na rimwe twigeze tugira amahoro ariko ikintu cyadufasha ni uko leta yakumva abatutsi ko ari nk'abakongomani nk'uko abahunda ari abakongomani nk'uko abandanda ari abakongomani nk'uko hari n'abahutu b'abakongomani bakakira ubwoko bwacu leta ikaturenganura ikatuvuganira kuko tumaze igihe duhezwa muri kongo kandi aricyo gihugu cyacu uretse ikibazo cyo kwicwa no kunyagwa amatungo yabo hari n'ubugizi bwa nabi bwo kwicirwa amatungo mu rwuri ibyo bita gushishura ibintu bafata nk'urugomo rwakagombye kuranduka mu gihe inzego z'ubuyobozi bwa gisivile n'ubwa gisirikare zagihagurukira ubu ngubu bafashe sisiteme yo kujya baza bagashishura inka biri kujya bigabanyukaho gahoro nabyo kuzishishura ubu ni kuri bivuze kuza bakica zimwe bakazibagira mu rwuri bakajyana inyama yesi baraza bakazibagira mu rwuri bakajyana inyama hari abaza kubera ingufu nkeya bagafata ibyo mu nda bagasiga ibindi ejo ugakurikirana ukayisanga ahangaha wajya ku murego ugasanga reka nta kindi kindi abantu sinzi ikintu twakora rwose niba turasaba ubuvugizi kabisa kuko bitari ibyo n'ubundi nta yandi mahoro ejo n'ejo bundi tuzahunga twese tuzagenda nta kindi kiriho kuko turabangamiwe cyane umwe mu bahagarariye aborozi muri teritwari ya rucuru utifuje ko amazina yatangazwa ku mpamvu z'umutekano we avuga ko begereye inzego z'ubuyobozi ngo bashakire umuti ibi bibazo ariko bibi by'ubusa twahinduye ijwi rye twaja mu nzego zose z'igoma twahangikishijwe ikibazo cya fdr gihonyesha ubutantu bwacu gatwara inka zacu ariko leta ntigihite tuyikurikirane kugeza aya masaha rero duhangikishijwe na fdr igiye kuzatuma duhunga kandi bo ari abanyarwanda twese abakongomani tukaba duhangikishijwe na fdr kugeza aya masaha icyo tubaza kugeza n'ubu ngubu tureze leta se kongo irimo leta ebyiri iri muri leta ya fdr ikaba muri leta ya nyaturadomi ikaba muri leta ya mayimayi aba bose ni abaza ashaka iki abatutsi kuki hagenda abatutsi n'inka z'abatutsi no kubera iki kuki hagenda inka z'abatutsi n'abatutsi kubera iki aribo bahora bahangayikara mu bwiza muri kicanga naho mu gice cya teritwari ya rucuru n'ikindi cyo muri teritwari ya masisi nabo bavuga ko ibibazo babifite muri rusange bavuga ko andi moko yose baturanye nk'abashi abandandi n'abahunde nta kibazo bagirana kandi ko basanzwe babanye neza nubwo ngo hatabura bamwe b'ibyitso bagambanira abaturanyi babo ikibazo kinini kuri aba baturage ni ubutegetsi bubatererana hari nk'imitwe iba ishyigikiwe navuga ko na leta nawe iba ibigizemo uruhare kuko usanga abandi bose batekanye ariko ubwoko bw'abatutsi aribwo bakeneye cyane n'abicwa usanga ari abatutsi inka zigiye n'iz'abatutsi bigaragara ko iyo mitwe yose ntabwo twavuga ko iyo mitwe ipf- ipfa kuza iba ifite aho ishamikiye kuko ikibazo uko giteye ntabwo iki kibazo kibaye ubu ngubu kimazeho imyaka myinshi cyane ariko ntacyo leta ibikoraho twagerageje gushaka ubuyobozi ngo bugire icyo buvuga kuri ibi bibazo abaturage bagaragaza ntibyadukundira igihe bagira icyo batangaza tuzakibagezaho teritwari ya rucuru ni imwe mu zigize intara ya kivu y'amajyaruguru mu zindi zigize iyi ntara ifite ubuso bwa kilometero kare zisaga ibihumbi mirongo itanu n'icyenda harimo beni rubero warikare na masisi teritwari za masisi rucuro warikare na beni nizo zashegeshwe cyane n'intambara z'imitwe yitwaje intwaro kuva mu myaka isaga makumyabiri ishize byatumye abaturage benshi bahasiga ubuzima abandi baracyari impunzi mu bihugu bihana imbibi na kongo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr mu ntangiriro z'uyu mwaka ryatangaje ko abanyekongo bagera kuri miliyoni eshanu bakuwe mu byabo aho abasaga ibihumbi magana atandatu mirongo irindwi banyanyagiye mu bihugu bituranyi mu gihe abasaga miliyoni enye ari impunzi imbere mu gihugu claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
turashimiye bagenzi bacu muri uyu mwanya mutega amatwi ikiganiro iwanyu mu ntara
radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri cya cumi n'umunani muri kumwe na joe diane nahazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze icyo rero dusaba muri sense abarongoye ubuzi butandukanye abarongoye intwaro bamenya yuko abanyamakuru bari ngaho eh, kugira ngo bu bafashe abenegihugu bafashe kumbure n'ubwo buzi nyene buciye mu gutanga amakuru n'ibiganiro uyu ni nestor bankumukunzi arongoye urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu burundi cnc aha ahamagarira abayobozi mu nzego zitandukanye badatanga amakuru kuyatanga kugira ngo borohereze abanyamwuga turabigaruka ko handi hato mube hagufi y'amaradiyo yanyu iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Nongere ndabaha ikaze urwego rujeje gucungera ingene amakuru atangwa mu gihugu c'u Burundi CNC rurifuza gutuma ko abaserukira iradiyo y'abanyamerika ijwi rya Amerika n'iy'abongereza BBC kugira ngo bayage ku bihano ayo maradiyo arimwo urongoye urwo rwego CNC yabishikirije mu gihe CNC yariko iragira inama yayo mu makamba ni mu bumanuko bw'igihugu c'u Burundi ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu imakamba Chrisi Munezero Inyuma y'iminsi itatu bari bamaze ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba abagize urwego CNC rujeje gucungera itangwa ry'amakuru basozereye inama idasanzwe yari yabahuje. Nestor Bankumukunzi arongoye urwego CNC yamenyesheje ko kubiraba amaradiyo ijwi rya Amerika na BBC yugariwe imihora ya FM hagiye gutumwa ko abarongoye ayo maradiyo kugira ngo bavugane.
tukaba turindiriye n'uko abo bantu tuzobatumira bakaza kugira ngo tubivugane turi kumwe hanyuma duce turaba ingingo yofatwa akajisho rero keza karahari ariko tugasaba ibyo binyamakuru hariho utubazo bazi ntorinda kuvugira ngaha bo kwisuganya kugira ngo natwe muri sense turonke aho dufatira kugira ngo dushobore gutezura ibyo bihano nk'uko babisabye uyarongoye urwego sense yongeye aramenyesha ko mu mezi arangiye basanze ibimenyeshamakuru byigenjeje neza muri rusangi akagabisha ariko ikinyamakuru iwacu hamwe n'iradiyo y'abafaransa rfi ikinyamakuru iwacu ni radiyo y'ubufaransa twita rfi cyane cyane mu makuru ajyanye ibi byo gutoza no gutora ibwirizwa shingiro abagize rero urwego bakaba basanze ibyo binyamakuru ari bi- uko ari bibiri byarakoze amakosa twavuga ko akomeye aho usanga eh, batanze amakuru adatohoje ugasanga aha batanze amakuru ah, adakwiye ahengamye bakaba rero basabye yuko ibyo banya- ibyo binyamakuru uko ari bibiri byo kwikubita agashi bikikosora bagira bati ahandi hoho hazohafatwa ingingo urwo rwego sense ngo ruramaze kandi kwakira abamenyeshamakuru bavuga yuko badashimishwa n'imigenderanire bafitaniye na bamwe mu bari mu nzego batabaha amakuru nk'uko byategeretswe ivyo na twebwe twarabibonye ko hariho abantu bakenya bataratahura ico rero o, dusaba muri sense abarongoye ubuzima butandukanye abarongoye intwaro bomenya yuko abanyamakuru bari ngaho eh, kugira ngo bafashe igihugu bafashe abenegihugu bafashe kumbure n'ubwo buzi nyene buciye mu gutanga amakuru n'ibiganiro iyo atayabahaye barayabura bakajuragirika ugasaba rero yuko uwo muntu wese afise inkuru iraba igisata ajejwe ko yoyiha umumenyeshamakuru urwo rwego sense rwongeye kandi ruramenyesha yuko rwafashe ingingo muri iyo nama yo gutezurira insamirizi intumbero fm yari yarahagaritswe ubu ikaba igiye kugurura ndetse igahabwa n'uburenganzira bwo guhindura icyicaro cya hori bujumbura kikazoshobora kuja mu ntara ya ngozi imakamba chrisi munezero ijwi rya amerika Chrisi tukiri ngaho mu gihugu c'u Burundi abarundi baheruka guhunguka bavuye mu gihugu ca Kenya baturuka mu ntara ya Kirundo baraye bashikanye mu miryango yabo bavuganye n'ijwi rya Amerika barakenguruka ko bakiriwe neza n'abasangwa ariko bagasaba leta kubamiza ko akajisho muri no misi ya mbere kuko ngo bagifise ibibazo bitandukanye Jean Bosco Ndarurinze araja ku muriri w'ino nkuru
tubona indege tuziramutse tugiye ega nyene n'ubundi uraraba muganye ntagadugo ntikabura ahari ku mutumba wa Rwibikara mu gacimbiri ka Muhuzu muri komine ya Busoni y'intara ya Kirundo turi neza na neza mu rugo rw'umutama Cabagore Mathias abanyagihugu bazindutse kuraba Ndayisenga Gilbert muri urwo rugo umwe mu barundi mirongo ine n'umunani baturuka mu ntara ya Kirundo bashyitse ku mavukiro yabo ku mugoroba w'ijoro kuri uyu wa kane bavuye mu gihugu ca Kenya iyo bahungiye Mathias n'umukenyezi wiwe bishimiye cyane kubona umwana wabo agaruka mu gihugu narabwinye ndatarika kandi n'ubu nkiri kumwe n'aba bantu mubona bahagaze ngaha n'abaje kutwumviriza baje kugira ngo baganire nabo kubera bari basanga ngo twa- barababanyi bacu umvise rero we yari yagiye agenda ntabiza agenda atasezeye eka dusigara mu kajumajumo turagira n'ubwo ikintu cyoba cyabajanye hama ngize gutya rero numva ati jiriberi wawe yaje ejo ashitse twararamukanije rwose twakiriye jiriberi ndacyayisaba umwana wanjye agira gatanu ubu ugomba ndodere nyiri fungurwa ndamwakire n'abana ndabakire turamukanye azana umudamu we turamukanye
ndayisenga gilbert arashima uko yakiriwe twageze ngaha nyine tubona mu ibarabara nta ngorane haba ku mutago uragenda haba nijoro ko twari twageze hano ku mugoroba mbona ngeze muhira nta ngorane ndaryama ndasinzira ndikangura ntubona ari ntembera hano kuno muzehe n'abana biwanje nje kumuraba sanga nyine barimo bararya nashitse ndarya ntayanyakirana akayabagu turagwana mu nda Mm? keshi mbona mama nta ngorane na papa nta ngorane hamwe n'iwacu mbona nta ngorane sigara nibaza iminsi nari maze mu kiretse abari baje gusanganira uyu muryango warayehungutse hari n'abari baje kuraba ko hari ababo baba arimwo uyu mwigeme ari muri abo naje kurabona bahungutse bagiye nyine tubakunda turimo turashima imana ko imana yabazanye ni wowe nyine mbanje kubona ari nje kuraba ko n'umuryango wanjye wowe urimo wasanze bataje Mm.
umuryango wahagendana hagiye mama wanje na musaza wanje ku migwa mikuru y'amakomine aho bashikiye ku mugoroba wo kuri uyu wa kane bakiriwe n'abajejwe intwaro miburo benwa umunyamabanga mukuru wa komine yabakiriye ku mugwa mukuru wa komine busoni asaba ko iyo bashikira hose bokwakirwa neza turasaba cyane kubakirana akanyamuneza kuko n'abacu batashe mu babo batashe mu miryango batashe mu babanyi kandi tukaba dusanzwe tuzi neza ko abanyabusoni bakira neza ntabwo hari imwe baza kugira ahubwo baza gushikira mu kanyamuneza nk'imiryango umuryango wahungutse urashima ko abasangwa bazigamye ivyabo uko bishoboka ariko urasaba gushigikirwa muri no minsi ya mbere umubyeyi yaragerageje kuzigama ibyo ashoboye kubera ashaje nyine ibyagiye nabyo ni bya bindi nyine umuntu asanga asiga mu nzu adaseze irumva urimo aragenda arimo aragenda ntasanze agatonga arakabungabunze akazu nako karabaye intuzenya gake gake muganga uko kari inzoga ahendahenda nta kundi ndi bubigire hano murabona ukuntu tuhabaye nashobora kuzotubwira nk'imbere mukadukurikirana urabona nk'umuntu amaze igihe muri kenya ko tuzomenya inzira ya- yaho zacimwo ataragenda urabona no guhanga bishasha turasabye rero mutugerere imbere hasike mutudodorere mutube hafi ingorane si iz'uburaro gusa uyu mupfakazi w'umunyarwandakazi afise ingorane zo kumenya iwabo w'umugabo wiwe yaburiye mu buhungiro iyo bahuriye uwo mugabo rero twatoraniye mu rwanda tujyana duhita tujyana uganda uganda tuhavuye tujya kenya kenya tuhageze tumaranye amezi abiri arapfa Eh, ubwo rero nashaka kugarura abana ngo mbageze muri famiye iwabo wewe none uri umubi ngenda umunyarwandakazi mufitaniye abana bangahe abana babiri rwanda nturuka mu murenge wa sake akarere ka ngoro nje nk'uko nazanywe na un nifuza ko ariyo yagomba kumfasha nkagera mu muryango nje icyo nsaba ni uko nagera mu muryango w'umugabo bakacira abana ubwo nkabamenya nanjye bakamenya ubwo bakazamfasha kurera abana umugabo yansigiye abo mu buyobozi bujejwe gutahukana impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu baherekeje abahungutse bavuga ko abajejwe intwaro bazofasha uwo mukenyezi kumenya umuryango w'umugabo wiwe mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara bamwe mu banyagihugu baba mu bwiza ni muri teritwari ya rucuru repubulika iharanira demokarasi ya kongo bagiriza leta kubatererana mu gihe batewe canke banyazwe abanyagihugu bagwiriyemwo abantu bo mu bwoko bw'abatutsi basigura ko hari abantu ba- ba- bakomeza kubica hama amatungo yabo nayo akanyarwa leta yirorerera umunyamakuru w'ijwi rya amerika claude ganza munyamagana yanyarukiye irucuru kuducukumburira ino nkuru buri munsi iyo dutewe buri munsi iyo tunyazwe tubimenyesha leta ariko leta nta kibikoraho kandi iyo ubundi bwoko bubaye tushe bugakorwaho leta irentervena bikomeye cyane ni umwe mu baturage bo mu gace ka bwiza muri teritwari ya rucuru mu ntara ya kivu y'amajyaruguru ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo aba baturage bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ko ikibazo bafite bagihuriyeho n'abandi bo mu bice bitandukanye aho imitwe yitwaje intwari irimo fdlr nyatura n'iyindi ikomeza kubabangamira mu buryo bukomeye bavuga ko igihe cyose batewe bamwe muri bo bakicwa n'inka zabo zikanyagwa babimenyesha ubuyobozi ariko ntihagire icyo bihindura ku buryo babayeho ikintu kidukomereye cyane ni uko batadufata nk'uko bafata ubundi bwoko umutwe wose wa fdr waza ishaka mututsi gusa byaratuyobeye ukuntu baza bagatwara inka zirenga mirongo itandatu bakica n'umusore wari urimo w'umututsi uziragiye batwaye inka saa munani defense ya leta iri nkare hakurya ntabwo iri kure umuntu arapfa bu- ni nk'isazi ntawe umukurikirana ntawe umenya ngo byagenze gute ikigaragara ngewe mu bintu byumvikana ni uko harimo akagambane ka ko yaba badakora ntabwo ifite imbaraga leta ntiyari yagerageza kubakurikirana byaratuyobeye rwose mudufashe leta rero impamvu duhamya ko nayo ibigiramo uruhare ni uko ibyo birego byose uko gupfa kwacu uko kunyagwa kwacu leta nta kintu ibikoraho nta cyizere baduhereza cy'uko dushobora kuzarenganurwa niyo mpamvu tuvuga ko na leta hari ubufasha ihereza iyo mitwe ikomeza gusa naho ishaka kutwirukana muri kongo ntacyo leta ibikoraho abantu barakomeza bagapfa inka zigakomeza zikanyagwa aba baturage bavuga ko ibibazo byabo bimaze igihe ariko byakomeje kwirengagizwa n'ubutegetsi mu bihe bitandukanye ikintu cyadufasha ni uko leta yageraho ikumva ubwoko bw'abatutsi ko bwabangamiwe kuva kera kuva icyenda gatandatu nta na rimwe bigeze ba- twigeze tugira amahoro ariko ikintu cyadufasha ni uko leta yakumva abatutsi ko ari nk'abakongomani nk'uko abahunda ari abakongomani nk'uko abandanda ari abakongomani nk'uko hari n'abahutu b'abakongomani bakakira ubwoko bwacu leta ikaturenganura ikatuvuganira kuko tumaze igihe tuna- duhezwa muri kongo kandi aricyo gihugu cyacu uretse ikibazo cyo kwicwa no kunyagwa amatungo yabo hari n'ubugizi bwa nabi bwo kwicirwa amatungo mu rwuri ibyo bita gushishura ibintu bafata nk'urugomo rwakagombye kuranduka mu gihe inzego z'ubuyobozi bwa gisivile n'ubwa gisirikare zagihagurukira ubu ngubu bafashe sisiteme yo kujya baza bagashishura inka biri kujya bigabanyukaho gahoro nabyo kuzishishura ubwo ni kuri bivuze kuza bakica zimwe bakazibagira mu rwuri bakajyana inyama yesi baraza bakazibagira mu rwuri bakajyana inyama hari ne hari hari abaza kubera ingufu nkeya bagafata ibyo mu nda bagasiga ibindi ejo ugakurikirana ukayisanga ahangaha wajya ku murego ugasanga reka nta kindi kindi abantu sinzi ikintu twakora rwose niba turasaba ubuvugizi kabisa kuko bitari ibyo n'ubundi nta yandi mahoro ejo n'ejo bundi tuzahunga twese tuzagenda nta kindi kiriho kuko turabangamiwe cyane umwe mu bahagarariye aborozi muri teritwari ya rucuru utifuje ko amazina yatangazwa ku mpamvu z'umutekano we avuga ko begereye inzego z'ubuyobozi ngo bashakire umuti ibi bibazo ariko bibi by'ubusa twahinduye ijwi rye twaje mu nzego zose z'igoma twari duhangikishijwe n'ikibazo cya fdr gihagije abantu bacu gatwara inka zacu ariko leta ntigihite tuyikurikirane kugeza aya masaha rero duhangikishijwe na fdr igiye kuzatuma duhunga kandi bo ari abanyarwanda twese abakongomani twari duhangikishijwe na fdr kugeza aya masaha icyo tubaza kugeza n'ubu ngubu tureze leta se kongo irimo leta ebyiri iri muri leta ya fdr ikaba muri leta ya nyaturadomi ikaba muri leta ya mayimayi aba bose ni abaza ashaka iki abatutsi kuki hagenda abatutsi n'inka z'abatutsi no kubera iki kuki hagenda inka z'abatutsi n'abatutsi kubera iki aribo bahora bahangayika n'amubwiriza muri kicanga naho mu gice cya teritwari ya rucuru n'ikindi cyo muri teritwari ya masisi nabo bavuga ko ibibazo babifite muri rusange bavuga ko andi moko yose baturanye nk'abashi abandandi n'abahunde nta kibazo bagirana kandi ko basanzwe babanye neza nubwo ngo hatabura bamwe b'ibyitso bagambanira abaturanyi babo ikibazo kinini kuri aba baturage ni ubutegetsi bubatererana ari nk'imitwe iba ishyigikiwe navuga ko na leta nawe ibi- ibigizemo uruhare kuko usanga abandi bose batekanye ariko ubwoko bw'abatutsi aribwo bakeneye cyane n'abicwa usanga ari abatutsi inka zigiye n'iz'abatutsi bigaragara ko iyo mitwe yose ntabwo twavuga ko iyo mitwe ipf- ipfa kuza iba ifite aho ishamikiye kuko ikibazo uko giteye ntabwo iki kibazo kibaye ubu ngubu kimazeho imyaka myinshi cyane ariko ntacyo leta ibikoraho buri munsi buri munsi ushinjwa gutunga imbunda ni umututsi kandi ugasanga ibyo bintu byose bagenda bashinja umututsi ni ukugira ngo umututsi yiruka nkaho kongo umututsi atayi- a- atayivukamo n'icyo kibazo dufite ntabwo tubayeho nk'uko ubundi bwoko bubayeho twagerageje gushaka ubuyobozi ngo bugire icyo buvuga kuri ibi bibazo abaturage bagaragaza ntibyadukundira igihe bagira icyo batangaza tuzakibagezaho teritwari ya rucuru ni imwe mu zigize intara ya kivu y'amajyaruguru mu zindi zigize iyi ntara ifite ubuso bwa kilometero kare zisaga ibihumbi mirongo itanu n'icyenda harimo beni rubero warikare na masisi teritwari za masisi rucuro warikare na beni nizo zashegeshwe cyane n'intambara z'imitwe yitwaje intwaro kuva mu myaka isaga makumyabiri ishize byatumye abaturage benshi bahasiga ubuzima abandi baracyari impunzi mu bihugu bihana imbibi na kongo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr mu ntangiriro z'uyu mwaka ryatangaje ko abanyekongo bagera kuri miliyoni eshanu bakuwe mu byabo aho abasaga ibihumbi magana atandatu mirongo irindwi banyanyagiye mu bihugu bituranyi mu gihe abasaga miliyoni enye ari impunzi imbere mu gihugu claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
no less. Witera no less. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mm. Wa munsi ugenda urya sinawibagiwe wangumye ku mutima Mm. mpora ntegereje umunsi uzaza nubwo mbona amasaha atagenda kombona irungu rigiye kuzansaza kiravugaruke ese nawe ujya unkumbura
butera knowless umuririmbyi w'umunyarwandakazi ngo mbega uhora unkumbura ukabura ibitotsi ibitotsi n'iryo tiro mu rurimi rw'ikirundi ni ukuri inshuti bakunze tubapfunyirize izo nkumbu tubaha akanya muramutsa mufise ku mutima ni ku ijwi ry'amerika muri iwanyu mu ntara diane nahazo niwe mukiri kumwe wa mbere duse ku murongo ni innocent innocent ikaze ku ijwi ry'amerika urakomeye
ndakomeye ndashima imana none kumenga wikende ntiratangura canke nta kigenda
aca wikende turiko turayitangura aca turino itangura saa sita ndabona nisaba ko eh utegekanya gukora iki
kama nkubu ngera niteguye ngiye gusenga hama mvuyeyo ntari ibintu bya bibiri eh yakoze Fasil Gebe Ehu yegeranije amajwi na engineer yamfashe muhinga bw'ivyuma na Lidiane Nahazwe tuzongere mu biganiro bindi bitandukanye mugire umunsi mwiza mu banyu no mu byanyu
nshuti mwese mubandanya kudutega amatwi mu kanya gatoya cyane isaha cumi na zibiri turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki tubategurira iminsi yose ku wa gatandatu kuri iyi saha